Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuura Alhudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah torbaan nagayaan naannesinee haaraa itti rabbiin guddaa wal nu garsiisee jira.
Sagantaa soora qalbii tana keessatti qophiilee isin bohaarsanii fi isin barsiisan hedduu harkaa isiniif qabna. Hanga dhumaatti yoon waliin turtan waan faayidaa isiniif qabu hedduu isiniif dhiyeessina.
Usmaan wasii gaafachuu barbaada.
Gaafadhu Gaafa durii yeroo qabsotti jirru yeroo mootummaan abbaa irree uummata keenya hidha guuresanii fi har'a yoo wal bira qabnu daawwaan yeroo san irra jirti moo amma?
Mm, gaafa san daawwaan oowwituu turte. Daa'ileen hedduun kallattii adda addaarraa lallabuu turan. Dammaqina guddaa fi hamilee gaariitu ture yeroo san.
Garuu har'a wanti akkasii hin jiru. Daa'ileen bebbeekamoon hundi dalagaa dhuunfaa isaaniitti deebi'anii jiran. Aktiivistoonni Islaamaatis gama jireenya dhuunfaatti deebi'an fakkaata. Uummannis dhimma diinqaalaa dhimma siyaasaa irratti xiyyeeffate. Sheekotiin hedduunis masjida keessattuu waanuma siyaasaa haasa'an.
Tana waan jabduu tafakkurte. Eegi jijjiiramni dhufeen booda gama daawwaatiin laafina guddaatu jira. Keessattuu eega ahbaash laaffatteen booda namni diin irraa waan garagalee fakkaata. Masjiinni akka gaafa duriitti hin guutamu.
Hangama kiyyaan yeroo qabsoosan aktiivistoota ciccimoo hedduu beeka. Fakkeenyaaf peejiin Islaama Furaati jedhamu tokko peejii cimaa ture. Eega qabsoon dhaabbattee booda peejiin sunis dhabama ta'e. Mushidoonnii fi aktiivistoonni ciccimoon birootis qabsoo wajjin dhabama ta'an fakkaata.
Islaamummaa keessatti sabaanni bakka guddaa qaba. Waan takka eegalanii karatti dhaabuun jaalatamaa miti. Namoonni dandeettii qaban kan gaafa duraa qabsoo deeggaruuf falmachaa turan. Har'aas diiniin kun isaanitti haajama. Jijjiiramni dhufe ja'anii irraa deebi'uun hin taatu. Diin kanaaf wareegama barbaachisu hunda kafaluu qabna.
Akkas rabbi nu haa jabeessu jenna. Amma eegaan gana jennee gama sagantaa keenyaatti haa ceenu kaa.
Hayyeeni taati.
Ari guyyaa Harribuul Awwal Liidama bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokko akka lakkoofsa jiraatti.
Nooveembar 17 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo sadaasa torba bara kuma lamaaf kudha lama wagguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
يا الله يا الله يا الله يا الله Suura qalbii. Qophiin suura qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Suura qalbii.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Akkuma yeroo taanii sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda qophii seeraa itti aansina.
Seeraa booda dhaddacha jaalalaaf faana buusna.
Dhaddacha jaalalaatti aansuun tafakkur dhiyeessina.
Tafakkur booda tana quba qabduu isiniif itti aansina. Xumura irratti ammoo diraamaadhaan sagantaa teenya guwalamna.
Amma gama odeeffannoo tarkaanfanna. Obboleessa keenya abbaas wajjin turtii gaarii.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babaarokay kabjamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa gabaasa odeeffannoo nooveembar 17 2019 isaanii dhiyeessaa namni isaanii dhiyeessu lennaa Abbaas Minal Islaam mariin nageenyaa majlisii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee geggeeffame marii dhimma nageenyaa biyyattii irratti xiyyeeffate kan magaalaa Finfinnee Hoteela Elilliitti geggeeffame irratti Ulamaa'onni godinaalee Oromiyaa hundarraa majlisi Oromiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan yoo ta'u hooggantoonni majlisa federaalaa ustaazonnii fi hayyoonni hedduun marii guddaa kan irratti hirmaatanii jiran Haaluma wal fakkaatuun qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa irraayis itti aanaan pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa fi akkasumas itti gaafatamaan dhimma nageenya Oromiyaa marii kan irratti argamanii jiran. Dabalataanis hooggantoonni amantaa Ortodoksii, amantaa Pirootestaantii akkasumas abbootiin gadaatis kan argaman yoo ta'u haala nageenya naannoo Oromiyaa irratti waraqaan qorannoo sadii kan dhiyaate ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Namoonni waltajjichi irratti qorannoo isaanii dhiyeessan Dr. Jeelaan Galataa, Lubbalaayi Makkonninii fi Injiinar Gaalii Abbaaboor ta'uun beekamee jira. Waraqaaleen qorannoo nageenyaa irratti xiyyeeffatan kunniin hayyootan eega dhiyaatan booda mariin bal'aan geggeeffamu odeeffannoon ni addeessa. Mariin guyyaa har'aatis hoteela ummaatti kan geggeeffame yoo ta'u marii har'aa kan irratti sa'a dur gabaasa fi sagantaa wal baruu akkasumas waaree booda ibsa ejjennoo qabxii torba qabbaasuun goolabamee jira. Qabxiiwwan ibsa ejjennoo kunniin nuuti musliimoonni Oromiyaa maqaan keenya musliimoota jedhama. Kana alatti maqaa diinni nuu qooduuf jecha nuuf moggaasu hundayyuu hin fudhannu akkum tokkummaa islaamaa cimsutti waliigalle hordoftoota amantaa biroo wajjiinis nageenyaa fi kabajaan waliin jiraachuu irratti waliigalleerra. Sadaffaa dambii ittiin bulmaataa har'a nuuf ibsames yeroodhaaf ittiin buluuf mirkaneessineerra. Afurmaffaa qabeenya balleessuu Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru ni balaaleffanna. Shan musliimoota hundayyuu osoo ilaalchi isaaniitiin adda hin qoodiin walqixa tajaajiluuf waada seenna. Jaha akkuma kalees konfiraansii nageenyaa irratti waliigallee baan nageenyaaf dursi kenninee ni hojjanna. Torba maqaan majlis keenyaa ammaa kaasee haala seera haaraa keessa jiruun waamama. Maqaan amma chaappaa keenyarra jirus hanga sadaasaa kudha shan bara kuma lamaaf kudha lama qofaatti kan hojjetu ta'a jedhu. Odeeffannoon keenya kan ta'an ammoo aduwaayin bu'aa qorannoo adeemsa addichaa walitti makuu sagalee caalmaan raggaasisee jedhu. Koreen hojii raawwachiistuu adda warraaqsa uummata Itoophiyaa qorannoo adeemsa paartiilee isaa fi paartiilee deeggartoota isaa walitti makuun paartii biyyoolessaa tokko hundeessuu jedhu irratti dhiyaate irratti guyyaa kaleessaa mari'atuun sagalee caalmaan kan raggaasise ta'uu gabaafame. Miseensi koree hojii raawwachiistuu addichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa korichi dhimmoota jajjaboo fi federaalizimii sabdaneessa cimsuu akkasumas ofiin of bulchuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ammoo barreeffama fuula feesbuuk isaa irratti guyyaa kaleessa baaseen walitti makamuu paartiilee ilaalchisee marii fi murtiin fudhanne firii buuseera. Murtiin walitti makamuu sirna federaal Itoophiyaa daran kan jabeessu asiin dur dhageettii kan hin qabne paartiileen deeggartootaa sagalee walqixa kan kennu sabdaneessummaa kan mirkaneessu hirmaachisummaa fi bakka bu'ummaa haqaa kan agarsiisu kallattii murteessaa egereetii jedhe walitti makamuun paartiilee tokkummaa biyyoolessaa sabdaneessummaan waliin walitti hidhee deemuuf carraa kan laatudhaas jedhe paartiilee adda warraaqsa uummata Itiyoophiyaa afraan jidduu paartiin naannoo Tigraay bulchaa jiru walitti baqu paartiilee kanaa sagalee guutuun kan morme ta'uu odeeffannoonni addeesse qorannoon adeemsa walitti makamuu addichaa dhiyaate sagalee mormii ja'aa fi sagalee caalmaan raggaa'u obbo Fiqaaduun hime mariin addichaa guyyaa irraallee kan gaggeeffamaa oolu yoo ta'u muummichi ministeeraa doktar abiyyi ahmad dhaamsi tiwiitar isaa irratti galgal kan baaseen marii murteessaa dhimma walitti makamuu paartii irratti kaleessa itti fufuun har'as kallattii sagantaa ijoo paartii walitti makuu irratti mari'anneera sagantaa paartii irratti mari'anneera gaggeessuu kenna gammachuu guddaan isin beeksisa kanaafuu paartiin haaran sirna federaal itiyoophiyaa fi dimokiraasii ni jabeessa hunda hirmaachisee daneessummaa keenya ni kabaja. tokkummaa sabdaneessummaa kabajes ni bu'uureeffataa jedhe. Odeeffannoon teentaan obbo Jawaar Mohammad filannoo biyyoolessaa bar 2022 irratti dorgomuuf qophii ta'uu ifoomse. Jijjiiram siyaasaa biyyattii keessatti dhufu hordofuun waggaa tokko dura gara biyyaatti kan gale xiinxalaan siyaasaa fi daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammad walgahii hawaasa Ameerikaa kutaa Mineesotaa magaala Miniyaapooolisitti kamis dheengaddaa geggeeffame irratti filannoo biyyoolessa Itoophiyaa barana keessa geggeeffamu irratti kan dorgomu ta'uu ibse. Obbo Jawaar filannoo barana irratti kan hirmaatu ta'uu ibsu alatti dhuunfaan yookaan ammoo miseensa paartii siyaasaa kam bakka bu'ee akka dorgomu wanti dubbate tokkolleen hin jiru. Obbo Jawaar uummata haga ammaa kabajna tooree duuba oolchi kan ta'een ilaalu filannoo as deemu kana irratti anis hirmaachuuf qophiidha jedhe. Mootummaan yuunivarsiitiiwwan gara tasgabbiitti yoo hin deebine tarkaanfii hanga cufuutti ga'u kan fudhatu ta'uu ibse. Jeequmsi yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti dhiheenya kana hordofuun muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad boordii dhaabbilee barnoota olaanoo pirezidaantoota yuunivarsiitiiwwanii fi hooggantoota naannolee akkasumas hooggantoota dhaabbilee nageenyaa mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee waliin mari'ate gabaafame. Marii kana irratti muummichi ministeeraa yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaa keessatti uumame kan hin tasgabboofne yoo ta'e mootummaan tarkaanfii hanga cufuutti fudhachuu akka danda'u kan akeekkachiise ta'uu gabaasni FBC irraa argame ni mul'isa. Dabalataanis jeequmsi dhiheen ka'ee walqabatee barattoota lubbuun namaa akka darbuuf sababa ta'an irrattis tarkaanfii kan fudhatamu ta'us ibsame. Hordoftootni kan dhaggeeffachaa jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa kan Noovembar 17 2019 ti. Mariin dhimma hidha laga Abbaay irratti marsaa afuraffaaf geggeeffamu xumuramuu gabaafame. Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan dhimma bishaan laga Abbaay irratti marii marsaa afuraffaa guyyaa lamaaf magaalaa Finfinneetti kan geggeessaa ture yoo ta'u, mariin kun guyyaa kaleessaa xumuramuun gabaafameera. Marii kan irratti ministeeronni bishaanii fi ogeeyyonni biyyoota sadeenii kan hirmaataniif akkasumas mariin kun dhimma guutiinsa bishaanii fi gadhiifama bishaanii irratti kan xiyyeeffate ta'uu EBC'n gabaase. Haaluma kanaan biyyoonni sadeen marii ammaa kan irratti dhimmoota muraasa irratti waliigaltee irra ga'uu isaaniif marii itti aanu ammoo sadaasaa 22 hanga 23 magaalaa Kaayirootti gaggeessuuf kan waliigalan ta'uu odeeffannoon kun ni addeesse. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaan waliin turtii gaarii qabaadhaa asumaan nagaan jedhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
odeeffannoo booda walitti deebinee jirra obboleessa keenya abbaasiin galata argadhuu jenna ammas dudumaan gama qophii seeraatti ceenaa siiraadhaaf sheekni keenya ustaaz abu abdallah qophaa'anii jiran siiraa kutaa afuraffaa darsii afurtamii shanaffaa dhageeffadhaa هداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenya hordoftoota riidiyoo nuurul hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikni isaa simbira haa jiraatu. Eega kana faaruun guddaan hamman hin jedhamne rabbii keenya kan ol ta'eef haa gayu. Kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wasallam kutaa afuraffaa darsii afurtamii shanaffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenya akkana jedha. المرحلة الثانية من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غرا دين إسلامت أمة وامودن بي مكة كيست دبرسن الرا مرحلة لما فاتي المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تيسما مريدا تن أمني قريشي hujjaaja gara beeytii rabbitti dhufan akka isaan diin islaamaa kana hin dhageeffanneef yoo dhageeffatanillee akka diinin kun isaan keessatti fudhatama hin arganneef ummanni qureeshii taasisan. Kabajamtoota keenya mata duree keenya kana jalatti darsii tokko fudhannee darsii san keessatti akkaataa itti mariin kun jalqabe. hamma tokko barannee karatti dhaabuun keenya ni yaadatama. Har'allee bi'iznillaahi ta'aalaa darsii keenya kanarraa kana keessatti iddoo sanirraa kaafneti marii kana bifa kamiin akka isaan geggeessan hordofna kotta. Waliid ibnu Mughayraadha yeroo yaada kana ummatarra fidee yaada tokkorratti walii gala jecha tokkoon yookiin jechoota wal fakkaataniin himurratti ammallee waliif galaa jedheenii bifa saniin ummata qureeshii dammayseetiniin shira kanarratti kakaase qureeshiin afaanuma tokko wal bira akkana jedhaniin qaaluu fa'anta qul namani. يا الوليد ابن المغيرة yaada amma jettu san mee ati lafanuu kaayi jedhaniin yaada irratti waliif galuu qabnu san ati lafanuu kaayi jedhaniin akkana kuno فقال waliidu jedhan amma فقال بل أنتم فقولوا jarane dursaati isin jedha dursaa isin lafa kaaya bal antum faquuluu asma' akkana kuno dursaati yaada kana isin jedha dursaa isin dubbadha an isin dhageeffadha laala kabajamtoota keenna yaada mana keessaa burqu ilaalee dhageeffatee eegasii cunfuudhaaf dursaatii isin dubbadhaa jedheen akkana kuno yeroo kana ga'amma yaanni mana keessaa burquu jalqabe yaanni tokkoffaa akkana kuno qaaluu naquulu kaahinuun akkana jedhaniin akki jennu yaanni irratti waliigaluu qabnu inni kun kaahinuun raayidduudha haa jennu hirraagaa nama waan raagaa oofu jennee bifa kanaan isa kana lafa kaayannee isarratti waliif haa galluu jedhaniin. Qaala waliidun laala kabajamtoota keenna qaala alwaliidu laa wallaahi maa huwa bikaahinin laa wallaahi miti miti rabbii ol ta'een kakadhe akkasii miti akkasii miti rabbii ol ta'een kakadhe inni kun raayiduudhaa miti laala kabajamtoota kenna baraa waliiti nama aqliidhaan qureeshii keessatti beekame ka fasaahaa lugaa carabaatiin ogummaa lugaa carabaatiin lakkoofsa tokkoffarratti argamu isa kana. نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أك إني رايدوه انتهن مركني ساجرة لا والله ما هو بكاهن لا رايدو الأمتيرين لقد رأينا الكهان رايدو أجر جرة فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه فما هو qur'aanni inni dhufeen kun qur'aanni inni dhufeen kun hin taane bizamzamati ilkaahini walaa sajicihi gungumsuu raayiduun gungumtuu miti zamzamaa jechuun gungumsuudha gungumsuu raayiduun teessee ofiin haasoftee kophatti gungumtu sanii miti qur'aanni kun walaa sajicihi akkasuma ammallee jechoota raayidun walumaa walitti dhiibdee walitti diriirsitee akka inni wal simatu taasiftee gurra namarratti bifa walalootiin dhiyeessituu miti akkana. Yaada kana duran dhaabbadha jedheeniti cufe jechuudha. Egaa ga'amma yaadni tokkoffaa mana keessaa ka'e bifa kanaan dura dhaabbannoo waliidin kufe jechuudha. Gara yaada lammaffaatti achi tarkaanfatan. Qaaluu fanaquulu majnuunun jarani ga'amma yaanni ga'amma lafa kaayuu qabnu ka isa kanarratti dubbachuu qabnu maraataadha haa jennuuni jedhan. Muhammadiin kun maraataadha haa jennu jedhan. Laala kabajamtoota kenna. Waliin hoo maal jedheen? قال ما هو بمجنون أبدا ما هو بمجنون هنتاني إنك نما مراتا أنتاني نما مراتا متي متي متي مراتا متي لقد رأينا الجنون وعرفناه مرات أكاتا إسين تاتو هند أقري بيني جرة ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته لقد رأينا الجنون وعرفناه مراتم أكاتا إسين نمغوتو أرجين الجرة بين الجرة ما هو إني كن انتاني قرآن كنافي محمد كن وني إسبتجر كن هنتاني بخنقه xabii'aa hudhiinsa nama maraati maraattummaan huutusan akkasii miti walaa takhaalujihi akkasuma ammallee akka namni maraati yaanni wal dha'u qoma isaa keessatti wal gahee yaanni wal faallisu qoma isaa keessatti wal lolee ifiifuu yaanni wal faallawaan qoma isaa keessaa bahusanii miti walaa waswasatihi akkasuma ammallee waswasaa namni maraatan olii gadhasii fi achi waswaasa taheetiin hin burjaajawsanii miti. Waan akkanarraa fagoodha. Waan akkanarraa qulqulluudha. Kun yaada hin qeebalamne kanallee kuffise jedheen. Laala kabajamtoota kenna. Yaada lammaffallee bifa kanaan alwaliid ibnul mughayraa kuffise jechuudha. Gara yaada sadaffatti achi tarkaanfatan. Qaaluu fanaquulu shaacirun. Eega siifuugaa. Wanni jechuu qabnu. Yaanni irratti waliigaluu qabnu ka isa kanaan jennu. Akka ummanni arabaa kun isa hin qeeballe. Yaada san lafa keennee irratti waliigallee ummata kanaan simachuu qabnu. Inni kun wallisaa haa jennu. Shaacirun. walaloo kaahaa wallisaadha haa jennu jedhan. Qaala maa huwa bishaacirin waliiti. وليد أكنا جدين قال الوليد ما هو بشاعر أبدا متي متي متي واللسان آمتي واللسان آمتي لقد عرفنا الشعر كله شعري واللي هنديسيتو هو النجرة بين الجرة رجزه أو رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه أكان كنه واللي وان اسين تاتي بين الجرة بين الجرة رجزه جتشن نوعي قصيدتي نوعي والليتي وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه جتشن كن هندنوه kabajamtoota kenna karoora walleen irratti kaayamtu tartiiba walleen irratti hundeeffamtu haala kana hundaan akkaataa itti walleen qopheeffamtuu fi itti hundeeffamtee itti dhiheeffamtus hundaahuu beeyne jirra. Famaa huwa bishiciri eegaagaa amma qur'aanni kun abadan shicirii miti jedheen. wallee miti jedheen. Akkasuma Muhammad illeen alayhi salaatu wassalaami nama wallisaa miti jedheen. Waa wallee taatirraa qulqulluudha dhibbarraa dhibbatti jedheeni jala mure. Haala kanaan al-Waliid ibn al-Mughayra yaada sadaffallee kuffise. Kufe. Eegaa amma yaadni sadaffallee bifa kanaan kufe. Gara yaada afuraffatti achi tarkaanfatanii akkana jedhaniin qaaluu fanaquulu saaxirun eegasii fuga amma namani inni kun saaxira nama sixirii godhu nama falfala godhu haa jennu jedhan akkana yeroo san alwaliid ibnu lmughayra ammallee lafaa ol utaalee akkana jedheen qaala laa maa huwa bisaaxirin ما هو بساحر جرنا دقي فدا متي نما ساحرة متي نما سحر اللي كدو متي ولقد رأينا السحارة وسحرهم ولقد رأينا أرجين الجرة بين الجرة برن الجرة السحارة ور سحري قدو ور فلفلتوت فلفل قدو أرجين الجرة بين الجرة وسحرهم أكسم أمالي سحري إسان دلغن اللي أرجيني بين جرة فما هو بنفثهم ولا عقدهم فما هو قرآن إني دفين كنين تاني بنفثهم أفوفين سإسان وأفوفن سني متي ولا عقدهم akkasuma ammallee gugguduunfaa isaan waa gugguduunfanii eegasii wantoota gugguduunfansan keessa a'afuufansanii miti. Kanaafuu inni kun sihirirraa fagoodha. Sihirii isaan jechuun baay'ee baay'ee dhugarraa kan fagaate jedheen. Haala kanaan yaada afuraffaa ka dhiyaate kanallee kuffise. Hin qeebalu kunilleen qeebalama hin qabu fudhatama hin qabu jedheen laala kabajamtoota keenya yeroo san ummanni qureeshii ga'amma mala silaa jechuu qaban ka silaa burqusiisuu qaban hunda fixanii waan dubbatan wallaalanii as gara galanii waliid الوليد ابن المغيرة كانان أكنا جرانين فما نقول إذن إيغا سيري مال جنرين مني eegagaa yaadota nuti dhiheessine hunda hin tahu jechuudhaan kuffifte boodan mee yaanni nuti jechuu qabnu kami maali haalli kee jedhaniin. Yeroo san laala kabajamtoota keenya dubbiin amma wal martee jirti. Wal hootee jirti. Akka taha wallaalanii jiran. Yeroo san alwaliid ابن المغيرة كن أكنا جرين قال والله إن لقوله لحلاوة ربي ألتين ككده والله ربي ألتين ككده إن لقوله لحلاوة جرني جتش إسا ون إني دبته ون إني قرأتن أك أجائبا كانت مئويت برا قرآن كان بانا قرآن رجيفته جرا أك أجائبا كانت مئا وجتش إسا qaraatiin isaa kitaabni inni qara'u qur'aan inni qara'u akka ajaa'ibaa kanatti mi'aawa wa inna aslahu la'idqun hundeen kitaaba inni dhufeen kanaa hundee akkaan gadi jabduudha ta damee hedduu damee akkaan baay'eedhaa ol burqisiifte muka nakli ka hundeen isaa dachii keessatti gadi akka jabaa qilixamtee eegasi dameelee gurguddoo ol gadi lakkise fakkaata jedheen. Wa inna farcahu lajanaatun akkasuma dameeleen dameeleen kitaaba kanalleen akkuma dameeleen naklii baala babbareeda fi firii babbareedduu gadi lakkiftee nama gammachiiftu sanitti dameeleen amma gaa kitaaba kanalleen ka hundeen isaa lafa keessatti gadi qilixamti sun dameeleen kitaaba kanalleen akkasumatti gadi dhihoodha. Akkasumatti ammallee nama gammachiifti akkasumatti namatti mi'ooyti jedheen. Wama antum biqaa'iliina min haadaa shay'an illaa curifa annahu baaxiluun. Wantoota amma dudubbattan kanarraa tokkollee yoo ka dubbattan taate takkumatti akka kijiba ta'e isinirraa beekama jedheen. Duuba hoo kanatti hoo maaltu ani kabajamtoota kenna. Kanatti waan ani darsii kenne kaanu keessatti waluma naa hordofnu isumaan gara xumura darsii kenne kanarratti kan dhufne haga sagantaa kenne kaanu keessatti rabbii walitti nagaa walitti nu deebisu nagaa naaf jiraadha isinin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله Qophii siiraa irraa barumsa jabduu fudhannee walitti dichaanii jirra. Siiraadhaaf sheeka keenya Ustaaz Abuu Abdullaah ni galatoomfanna.
rabbiin isaan irraa haa jaalatu nulleen warra waan gaarii dhagahetti fayyadame rabbi nu haa taasisu Qophiin itti aantuu qophii hedduun keessan hawwii guddaadhaan eeguu jirtan qophii dhaddacha jaalalaati. Itti dhiyaadha.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa.
warra dhugaan wal jaalatu Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Dhaddacha jaalalaa.
iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaakaa jedhama. Qophiin keessan haalaan nama gammachiisa. Rabbiin jannatul firdooseen isin haa qananeessu jechaa gama iyyannoo xiyyaatti tarkaanfadha. Abbaa manaa kiyya onnee irraa isa jaaladha. Innis si jaaladha naan jedha. Keessa namaa rabbi qofatu beeka. Biyya keessatti jiruun nutti ulfaannaan biyya arabaa dhufee carraaqachuu jira. Waan dalagadhee argadhu hundaa uumama xiyyattee argadha. Maatii isaa waan sirriitti hin beekneef amanuun hedduu natti ulfaate. Inni garuu sababaa kanaaf natti jijjiirame. Waan dalagattee argattu bultii teenyaan nu ijaaruu qabda naan jedha. Inni waa takkaan hojjetu. Haala amala isaa hoggaan laalu waan hedduu irraa shakke. Kanaaf intala biroo itti ergee mee itti dhiyaadhu haasofsiisi jedheen. Isiinis itti dhiyaattee dubbisu eegallaan ani jaartii hin qabu si jaaladha jedheen. Boodaanis dubbii tanaan hedduu dallane. Sin barbaadu na hiiki. Anarratti intala biroo haasofsiisaa jirtaa jedheen. Mee furmaanni kiyya maali? Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyees maan mee yaada kenni kaa?
iyyattuun tun nama kanaan adda bahuuf karaa barbaadutti jirti fakkaatti Maaliif akkas jette?
Wanni isin goote hundi waan namni adda bahuu fedhu godhu malee waan namni furmaata barbaadu godhuu miti. Namni furmaata rakkinaa barbaadu tooftaa rakkoo san ittiin dhabamsiisan barbaada malee tooftaa rakkoo ittiin hammeessan hin barbaadu.
Dhugaa jette jaarsisii hanga feetuu shakkite haala kanaan qormaatuun sirrii natti hin fakkaatu. Tarii inni durumaanuu jiruu tana jibbee jira ta'a. Isiin ammoo sanarratti isa gargaarte.
Gama birootiin intaltii isin ergatte tun amanamtuu ta'uu ragaan maali? yoo isaan lameen adda baaftee ifiitti heerumuu feete hoo Ee akkasi tooftaan isiin fayyadamte kun tooftaa gaarii miti. Ammas waan rakkina daran hammeessu malee waan furmaata ta'uu miti. Mee waan hafte abbaa murtiitiif dhiisnaa ati yennuu lammaffaatti fufi.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota raadiyoon Nuur al-Hudaa qophee dhaddacha jaalalaa maqaan kiyyamaa tuqaa'aa ja'ama jaartiin tiyya akkaan na jaalatti anilleen isiinin jaaladha je'etin amana garuu osmaan jaaladhu yoon ani waa'ee jaartii tiyya tan duraa dubbadhu ni dheekkamti akkaan an waa'ee isii dubbadhuun feetu sunis jaartumaticha eessallee isii fiduu hin danda'u lammaffaa ammoo jaartiin tiyya tun hijaaba hin uffattu hoggaan hijaaba uffadhu ja'uun biyyatti galeetiin uffadhaa naan jetti sababa kanaaf waldiddaan jidduutti uumamu jirti mee maaluma nuuf dhaamtan galatoomaa هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان mee farihaa yaadarratti kannitamoo ammaas iyyannoo biraa haa dhiyeessu Lakkee har'a iyyannoo hedduutu jira. Kanaafuu yaada dheereessuun gaarii miti. Mee iyyannoo birootti fufi.
iyyannoo sadaffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa maqaan kiyya daatu qaa'uu ja'ama dhihoon jaartii fuudhe jaartiin tiyyatun ilmoo baatii sadii fi walakkaatiin natti dhufte akkam naaf wayya yaa qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa galatoomaa farihaa mee kanarratti yaada kan dhigaa Baatii sadiif walakkaa jechuun eega dhalatee moo osoo garaa jiru?
akka lameenittuu ilmoon ilmoo nama biraati ilmoonni harkatee miti Subhaanallah nama rifachiisa.
osoo hin heerumin ulfaa'uun nama rifachiisa sandaran ammoo ulfa baatii sadii ittiin heerumuun hedduu nama rifachiisa Garam deemuu jirra garuu.
haala kanaa yoo itti fufne amata kudhan yookiin digdam booda dhiirri intala fuudhuu fedhu amma dura ilmoo meeqa qabda yookiin ulfa baatii meeqaati garaa qabda jee gaafachuun oolu jeetiin shakka rabbumaatu beeka San rabbi nurraa haa qabu.
ee rabbi nurraa haa qabu garuu nulleen dursineef qabu qabna mee iyyannoo biroo yoo harkaa qabaatte itti fufi
Iyyannoo afuraffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nooral Hudaa qophii dhaddicha jaalalaa. Maqaan kiyya Saatuqaayaa jedhama. Jaarsa kiyya hedduu jaaladha. Inni illee na jaalata. Garuu bakka ilmoo kanatti hedduu wal dhabna. Yeroo hundaa yeroo ani isa bira dhaqu dawaa fayyadaminaan jedha. Anis ajaja isaa fudhadhee dawaa fayyadama. Yoo akka carraa ta'ee duudi kiyya ture hedduu dallana. Akka waan an hamtuu dalagee nama biroo irraa ulfaa'ee fakkeessa. Rakkoo jabduu kanatu harkaa na qaba. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyeesmaan maaltu si ajaa'ibe?
addunyaan tun ajaa'iba hedduu ba'atte iyyannoo torbaan dabre dhiheessine irratti ilmoo harkachuu dadhabneen rakkoo jabduu keessa jirraa je'e tokko iyyate iyyannoo har'aarratti ammoo kun ilmoo harkachuun fedhu ja'a Ee, amali ilma namaa wal dhabame.
akkasi nuti amma asumatti gabaabsina waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne kanuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa sagantaa itti aanu irratti isiniif dhiyaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessutti jirurraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkachuutti jirtan abdii qabna ammaas waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna hanga dhuma sagantaa teenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin afeerra Itti aansuudhaan qophii tafakkur isiniif dhiheessina. Tafakkur booda ammoo tana quba qabduutu itti aana. Abduu Naasir Tufaa wajjin turtii gaarii.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفت تكبي تفكر alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin arras qophii kiyya kan uumamaalim rabbiittiin tafakkur qabadhee deebeera uumamaalim rabbii kan lakkaawamanii hin dhumne keessa arraaf uumama lakkoofsisaa xiqqaachaa jiruuf yeroo gabaabaa keessatti tarii guutumaan guututti dachii tanarraa dhabamuu danda'u tokko waliin ilaalla. waa'ee uumama kan gaaruu amma dura qophii garaagaraa keessatti dachii tana keessatti argamu keessa kan gaaruun isa tokko iddoon inni jiraatu akkaataan wal hormaataa fi akkaataan bakkarraa bakkatti ittiin sochoom uumama biraa irraa adda isa taasisa kangaaruun amma dura isinii dhiyeesse hundi warra lafarra jiraatanidha inni har'aammu kangaaruun muka gubbaa yookiin arbooriyaal isa jedhamudha qorattoonni maachiistirii kaangaaruu jedhanii waamu maqaa kanas nama awurooppaa jalqaba isa arge kan pool maachiim jedhamurraa argate ummanni naannoo isaa afuura bosonaa yookiin goosti jedhaniin waa'ee uumama kanaa aga rabbiin naaf laaffiseen waan isiniif qoodu qaba na waliin turan affeerraa kiyya. maachistirii kaangaaruun uumamaalim tirii kaangaaruu yookiin ammoo kaangaaruu mukaa jedhaman kudha afran keessaa isa tokko rifeensi isaa kan gama gubbaa jiru magaala gurraacha ija isaarraa kaasee aga funyaaniitti rifeensa adii qaba garaa jalaa bifa adiin gara daalachaatti dhiyaatu qaba eegeen isaa dheeraa fi rifeensa boora qaba uumamni kun jireenya isaa hedduminaan muka gubbaatti dabarsa kaan gaaruun mukaa uumama qaama jiddu galeessaa qabura afreejiraan kiloogiraama torbaa haga kudha tokko ulfaata akkasumas seentimeetira shantamii tokko haga saddeettamii tokko dheerata kaangaaruuwwan biraa waliin wayita wal bira qabamu uumama gabaabaara kanaafuu wayita bakkarraa bakkatti sochoon kottee isaa afranuu fayyadama kotteewwan isaa hunda kopha kophaatti sosochoosuu danda'a kaangaaruuwwan biroo kottee isaanii kan duubaa wal faana qofa sosochoosuu danda'u kaangaaruun mukaa kun garuu yoo barbaade kophaa kophaa yoo barbaade wal faana sochoosa uumama muka gubbaa jiraatu waan ta'eefis kottee jajjabaa qaba akkasumas qeensa dhedheeraa muka qabachuudhaaf mijaawan badhaafameera kottee isaa jalaan ganaa akka laaphisee jiru qaba kunis mukatti maxxanuudhaaf hedduu isa gargaara dabalataan cifaan yookiin qeensi isaa caafamaara kunillee muka jabeessee akka qabatu isa taasisa walumaa galatti akkaataan uumama isaa hundi jireenya mukarraatiif akka mijaa'u godhame rabbiin uumama hunda wal qixxeesse qindeesse bareechee uumuun uumame. maachis tirii kaangaaruun bineensa yeroo ammaa kana baduuf dhihaateef biyya takka qofa keessatti argamudha sunis ardii awustiraaliyaa biyya paapuwaaniiw giinii jedhamtuudha uumamni kun naannoo bosona tuuchaa keessa jiraata akkasumas bosona hurrii heddummaatu barbaada lafarraallee hedduu ol fagaata mukkeen dhedheeroo kan wantoota akka fangasii fi saapaphuu qaban filata walumaa galatti uumamni hafuura bosonaa yookiin goosti jedhamuun beekamu kun ilma namaarraa fagaatee jireenya riphxummaa jiraata maachis tirii kaangaaruun uumama kophaa kophaa jiraatudha hunduu qubsuma mataa mataa isaanii tolfatanii jiraatu qubsumni kormaa bal'aa yoo ta'u yeroo hunda ollaa dhaltuu jiraata kormaan akka tasaa daangaa walii yoo qaxxaamure waliin tuqu dhaltuun garuu kaangaaruu biraa kan daangaa sii qaxxaamureef obsan qabdu uumamni hedduminaan mukarra jiraatu kun yeroo tokko tokko gara lafaatis ni bu'a akkaataan uumama kanaa akka kotteen isaa muka gubbaaf mijaa'u qoramee uumame kanaaf muka gubbatti saffisa qaba haa ta'u malee lafarratti harkifataara uumamni kun wayita gara lafaa utaaluun kotteessa kan duubaatiin dura lafa gaya sanyiiwwan kaangaaruu biroo garuu jalqaba harkaan lafa gayu maachis tirii kaangaaruun uumama guyyaa fi halkanii socho'u yoo ta'u umrii isaa parsantii jahatama ta'u irribaan dabarsa uumamni kun hedduminaan baala lallaafaa soorachuu filata dabalataan ililliiwwan muduraalee ilbiisotaa fi hanqaaquu allaattiitis ni soorata. maachiistirii kaangaarum sirna wal hormaatam pooliijinaandiras jedhamu fayyadamam kunis kormaan tokko dhaltuu hedduu wajjin dhaltuunis kormaa hedduu wajjin wal qunnamtii wal hormaatam raawwatan jechuudha uumamaalee korojoo yookiin maarsuupiyaala jedhaman keessaallee rima yeroo dheeraaf garatti qabachuudhaan beekamu rimayn guyyaa soddomii sagalii haga afurtamii shanii gadaamessaadhaa keessa tura kana booda ilmoon xiqqoon quba namaan geenye dhalatem gara korojoo gara haadhaa jalatti argamuutti mala eega korojoo keessa seenem booda guyyaa dhibbaaf achuma korojoo haadhaa keessatti mucha haadhaa hodhaa jiraata guyyaa dhibbaffaa irratti gadi bahiim qilleensa fudhata kana booda korojootti deebi'em aanan eega hodheen booda deebi'aa baya haala kanaan guyyootam dhibba sadiif shantama yookiin waggaa tokkoof haadha waliin tura guyyaa kana booda jireenya kophaa jalqaba qubsuma isaaf ta'u barbaadem tolfatem jireenya kophummaa jalqaba gaafa waggaa lamaaf walakkaa guutem wal hormaataaf qophiita fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa digdama jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur wanti hardhaaf qopheeffade kanuma aga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
Suura qalbii.
Baankiin qaroomina ilma namaa keessatti qooda guddaa qaba. Daldaltoonni addunyaa jaarraawwan hedduuf sirna kanatti fayyadamaa turan. Baankiin abbaa baankiiwwan ammayyaa jedhamuun beekamu kan baankoo Dimeedikii jedhamu biyya Itaalii keessatti bara 1397 tti baname. Baankichi waggaa 97f eega tajaajileen booda bara 1994 tti cufame. Quba qabduu teenya irraatiin baankiiwwan umrii dheeraa qaban kan hanga ammaa hojjechutti jiran isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Kuts baankiin Kuts bara 1962 biyya Ingilaand magaalaa Londanitti hundeeffame. Baankiin kun dameelee 28 achuma Ingilaand keessaa kan qabu hoggaa ta'u hanga ammaattis tajaajila kan duratti argama. Baankiin kun jalqaba irratti nama faayidaa habaa tolchu kan Joon Kaambeel jedhamuun hundeeffame. Kaambeel bara 1912 tti weeta du'u qabeenya isaa maatii isaatu dhaale. Maatiin isaatis yeroo dheertuuf baankii kana eega to'ataniin booda bara 1755 tti intalti maatii tanaa takka nama Jeems Kuuts jedhamutti heerumte. Waggaa shan booda garuu isiinis ni duute. Haala kanaan qabeenyi hundi kan Jeems Kuuts tahe baankichis guyyaa sanirraa jalqabee maqaa Kuuts jedhamuun moggaafame. Baankiin Kuuts hanga ammaatti waggaa 327f tajaajila kan nutti jira.
Barclays. Baankiin Baarkilaas bara 1690 Laandon Ingilaand keessatti hundeeffame. Addunyaa guutuu keessaa dameelee 4750 qaba. Baankiin kunis akkuma baankii Kuut nama faaya warqii tolchuun eegalame. Baarkilaas namoota lama kan Joon Firiimii fi Toomaas Gould jedhamaniin hundeeffame. bara 1736 tti namni Jaames Baarkilaas jedhamu intala hundeessaa baankichaa Joon Firiimii fuudhee qooddataa baankichaa ta'e. Baankiin kunis yeroo sanarraa kaasee Baarkilaas jedhamee waamame. baankiin baarkilas hanga ammaatti waggaa 329f tajaajilutti jira.
Meetsilar Baank. Baankiin Meetsilar bara 1674 biyya Jarman magaalaa Firaankifartitti hundeeffame. Baankiin kun dameelee kudhan qaba. Dhaabbanni Meetsilar jedhamu kun jalqaba daldala uffataatiin eegalame. Waggoota muraasaan booda gama daldala kitaabbaniitti jijjiirame. Bara 1760tti ammoo daldala meeshaalee irraa gara baankiitti jijjiirame. baankiin kun hanga ammaatti waggaa 345f tajaajila kan nutti jira.
Seahor and Company Baankiin Seahor and Company bara 1672 London Ingilaand keessatti hundeeffame. Achuma Ingilaand keessaa dameelee lama qofa qaba. Baankilee Ingilaand keessatti argaman keessaa kan umriidhaan isatti qixxaa'u hin jiru. Baankiin kun nama Sir Richard Hor jedhamuun hundeeffame. Hanga ammaattis harka murtee isaa jalatti argama. Bu'uureessaan baankichaa dureeyyii yeroo sanii waliin ta'uun tajaajila baankii kana jalqabe. Baankii yeroo duraatiif cheekii fayyadame akka ta'es ni himama. baankiin kun hanga ammaatti waggaa 347 tajaajilee jira.
Siweeriyees Riisk Baank Baankiin Siweeriyees bara 1668 biyya Iswiidin magaalaa Istookolaamitti hundeeffame. Baankiin kun ammatti damee guddicha qofa qaba. Baankichi bara 1668tti nama mootii Iswiidinitti aanee aangoo biyyattii qabu Karriis Daak jedhamuun hundeeffame. Baankiin kun mootichi dhimma maallaqaa keessa akka hin seenne dhorkuuf yaadamee bu'uureffame. rakkoo maallaqaa jalqaba bara 2000 irratti addunyaa mudate hordofee baankiin kun dameelee isaa hunda cufuun damee guddicha qofa hambise saantimootaa fi meeshaalee durii kan kuusaa keessaa qabu hundaas namoota dhuunfaatti gurgure ammaaf damee guddicha qofatti tajaajila kannaa kan jiru Suweeriyees Risk Baank waggaa 350 takkaaf tajaajila kannutti jira.
Biriimberg Baank Baankiin kun bara 1590 Jarman magaalaa Hamburg keessatti hundeeffame. Akka sadarkaa addunyaatti dameelee kudha sadii qaba. Baankiin kun namoota daldala uffataa irratti hirmaatan kan Joon Bireenbergii fi soddaa isaa Joon Heenrich Gosler jedhamaniin hundeeffame. Bireenberg Baank gaafa hundeeffame irraa kaasee maqaa fi loogoo hin jijjiiranne akkasumas hanga har'aatti maatima namoota lamaaniitiin dhuunfatamee waggaa 429 tajaajila irratti argama.
Baanka Moontee Dibaastii Disiinaa bara 1472 biyya Itaalii magaalaa Siinaatti hundeeffame. Itaalii keessaa dameelee 2032 biyyoota alaa keessaa ammoo dameelee 40 takka qaba. Baamaa Paasaan ajaja mootummaa Rippaabilika Siinaatiin bara 1472 hundeeffame. Biitii Siinaa jedhamtu tun eega Itaaliin walitti ida'amteen boodaas baankichi dameelee isaa hundeessuun tajaajila kennuu itti fufe. Lammiileedhaaf magoota yookiin liqaa kennuudhaan akka dalagaa garaagaraa irratti hirmaatan taasise. baamaa paasaan baankiilee gurguddoo biyyattiin qabdu keessaa tokko akka sadarkaa addunyaattis baankii umrii dheeraa qaburraahi jalqaba bara 2000 irratti baankiin kun rakkina maallaqaatiif saaxilamee ture kana hambisuudhaaf jecha mootummaan xaaliyaan maallaqa guddaa baankichaaf kennuun akka hin cufamne taasise baamaa paasaan barana waggaa 547 isaa irratti argama.
kan dhageeffachaa jirtan raadiyoon ulol hudaa sagantaa 534ffaa kan guyyaa alhadaa isiniif dhiyaachuu jirtudha.
Qophiin itti aansuun isiniif dhiyeessinu diraamaadha.
Diraamaa mata duree filmaata jettuun dhiyaattu kutaa afuraffaa torban dabre isiniif dhiyeessinee turre kutaan shanaffaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata turtiin keessan soora qalbii wajjin haa ta'u.
Filmaata barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim. Filmaata.
Beekumsa keetiin filmaata sirra barbaada.
Leelloo eessa deemtasaa?
Nagee akkamiliina. Bargaa sibirattiin kee.
Ayi maashaallah bargaa anis irra marii ajaa'ibaa takkaan qaba.
Taa akkamitila.
As teenya moduba ni aana.
Uumaa haa teenyu qaa deddeemaa oluun yeroof jiraan finnu.
Oo maashaallah leelloo akkaataan itti fayyadama yeroo keetii jijjiirame kam.
Bar namticharraa bar.
Namticha akkam?
Sansuutumaa sii maqaa sarpiraayiziin qabaa bar.
Anuu sarpiraayiziin qaba. Ajaa'ibamaa laasoo itaa miti.
Haa ateetiin raayii gallugaa akkas taatu.
Alhamdulillahi rabbi laalamiin.
Alhamdulillahi maaltu sii ta'e maal argatte?
Wallahi rabbi xiyya galannee haa ga'uuf waa hedduu naaf ta'e.
Maal faadha silaa wajjin shukurii galchina. Warraamdii isaa irraanfatu nun godhini.
Ee wallahi alhamdulillahi.
Saliinaa naa'ii maqaa.
Laal soomana baranaa. Rabbi xiyya waa baay'een karadde. Du'aayi xiyya hundaa'u tartiibaaniin qeebaltii sii argu jira.
Tamtamfaa sirraa qeebalame.
Tokkoffaa barnoota irratti niin karadhee qormaata maatirikii na dabarsee.
Taakka tabirootoo.
Jaarsa gaarii yaa rabbi naa hirijeetiin karadhee isaanis alhamdulillah argadhe.
Waan fardii fardii karadhee kam mee dubbii abbaa warraa tana naa ibsime haa kamii sii qunname immoo.
Du'aayii akkamiin goradhee seete nama imaana qabu haa akhiraa qabu haa akhlaaqa gaarii qabu haa maallaqa qabu haa bifa qabu jechuun bifa bareedduu bas guutuu namaa saniin gaafadhee rabbiin kiyya naa hire.
Yaaboo lafa immoo samii harkattaree jechuun yeroo ammaan tana namni guutuun hin jiru jeeti.
Dhugaa keeti leelloo barga akka namaatti hin jee hanga takka ulaagaa tiyyanii guuta. Inni laallu warraasiitii miti.
Biyya midhiiroo onlaayinii irra wal barreenaan jechuu baattu kasaarte.
Hasaaraa maal haasofta na'uuzu billaa ati bargaa namaan qudhitu.
Akkamitti yaa'e tiyyamee akkamitti siin qudhine mee naa himee.
Ameerikaa dhaboo alhamdulillahi.
Okkee footoo isaan agarsiisi.
Jarjariin gaafachuu leelloo maqaa isaatu osoo nan gaafanne jechuun yoo irra biyya teenyaa ta'e bifa isaatiin nuun hin beeka jeetii barra.
Ahaa magaalaa teenya keessaa warra qubaallaa kaa'amuutu Ameerikaa deeme jetteeti. Sanuun gaa osoo naafeetiin dhalatiin warra deeme beeyte.
Ati qaceelloo qorattee addee. Eenyu kanatti addaan sii baasee giistii?
Liistii kan addaan naa baase leencoo kiyyaha.
Leencoo kamin tal?
Hayyaa leelloon halilooliin kamaal taatesa? Nama leencoo jaamu kan wal beeytanii jira.
Footoon agarsiisii duraanis hin jeebarani tal?
Narraa gadhaabbadhoo haaduu siin garsiisaa hayyaa. Eessuma laalkaa maalisa?
Dubro walilolinaati ilaala foon lafa jiruuf allaattiin samiirra wallolti yaani. Gurbaan gaa onlaayinii irra jira malee isin jiru. Duraanuu silkii jaalachuu asirri hin goone. Mee akka gootan. Eelii nama guddaatiin isin hima. Isin lachuutu bakka takkaa dubbita. Kaanyoo kana rabbi isa kaanyeessu qaba. Leencoo leencaa durrees ilaalla gaa.
Wallaahi wallaahi yaada sirrii jettee isuma. Liina dhiifamaa sittiin jarjaree. Mee garuu footoon agarsiisa kaa.
Ah bar barbaadutti hin jira kunoo tana laaliya. Yaa rabbi wayii tokko ta'a.
Hay hay isa muraa bara kaarruu qaba. Rifeensallee eega gaafa wal agarreerra ilaamaa hin ciranne.
Si cabse atis wal beeytanii.
Mee isumaan saa'u mee lakkoofsisaa tume. Ayyaa ayyaa ayyaa.
Nurraa dhiisi mee gaamma leelloo akka eessumni ji'a gonu.
Uff, niitoorkii Afrikaa tana afaan si wallaalle. Biyyuma Afrikaa tanaa guyyuu nageenya hin qabdu. Aardiin teenya tun nageenyaa fi niitoorkii illee hin qabdu. Oh, maashaallah amma naayame fakkaatti. Hello, hello, hello, hello, assalaamu alaikum. Hello.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Leencoo akkami nagaa fayyaadha?
Alhamdulillah, nagee aboo. Hoggumaan gama Afrikaa kana bilbiluun iyyadheen dhiphadhaa waan.
Maali maallaqa naa erginaan jaa jetteetimo. Bara ammaa alhamdulillahi xiqqaattullee dalagaa poostota kan qaba.
Sabuu anuma ikoonoomii qofa haasawaan olin naqa isinis. Ansaan hin baanu bar waa'ee fuudha keetti si gaafachuuf hin bilbilee niitoorkiin baana malee. Koonekshina keessaniitu hedduu nama rakkisa.
Ohoo akkasiisa. Wallaahi leenjoo keenya ammaa kun tanuma fuudhaa sana haasa'u laafuun saayiboota kiyyaa hojjetattaa hojjirra.
Oh murteessitee? Maashaallah harkatti haa.
Meega amma jalamurre amma takka harkamte.
Ganda kamii silaa ni beekaa?
Beekuun oolte.
Duuba maaltu si qofalchiise bada.
Barga mucayyoo ati dhiyoo tana bilbilaa fi turte san aboosiitti beekta.
Haay abooliimo wallaahi qashti harkatte paa garuu mucayyoo san illee firraa dhiisee ergaa leelloo takkaan eegalee.
Okay leencoo mee gutakka.
Bakka ijoollee boodee hojii haasoo hin amma keessummaa takka wajjin jira.
Haa bilcheessi hogguuf itti baajata si barbaachisu narra dhahi.
Wanta ispoonsara naa taatan sayaa'oo.
Duboo yaaluma abbaa kiyyaa maaliif hin taane.
Thank you, thank you.
Okay, bye.
Boo walii Ameerikaa irraa sirra daaniisa.
Ee bar waanuma fuudhaa kana obboleessi kiyya natti haasa'u jira.
Rabbumaa gubbaa irraa si dubbateen isaa barana fuute hoo inshaallah fuute qofa.
Abshira abshira argaa eeganya yoo rabbi biraa taate soddaa ta'uun oollu intalti silaa'u teenyuma sanii miti.
Tamisa silaa isin ati ni meetaa isa jaatani.
Mee argaa yabbee kaati innummaan ifan waa godhuqa.
Jaatani isaati yaana laalu jirtamoo dubbii kuma qabda.
Jechuun dubbiin abbumaraa bareeddenneeti bara.
Saargaya saayuma keenya jettee nuyi ammatteemi. Diboo nu qaqqaafatiin nutti himi haa. Zaa wal jala geesseeti. Alaa si galchu alaa si galchina jenneeti itti jirraati.
Wallaahi dhuga jettee bar silaawoo jaatanii nama beekana fakkaata. Muciyyoon haboosaatii beektanii.
Haboosaa haboon heerumin xiqishoo qabdaasa.
Namni xiqqaan haboo namaa ta'uu hin danda'uusa.
Lakki san numa danda'a. Maashaallah akkas taatu argaa sirraa finna baqa. Jaataniinis nu gargaara jeetii yaada.
Laala obboleeyyan kiyya akka gootan akkanaa fi isin quban qabne taa'aati manguddoo biyyaa erga ayyoo dubbiin jajjabaatte qofaan isin gargaara. Jechuun kaa poolisni federaalaa ta'u guma dubbiin jabaattee haamamaa mire.
Dhiisnurraa isaan cubbuufis numa yaamamani. Ati garuu federaalaa ijoolleen fakkaattu. Saayiba gaarii saayiba dhugaa akkasuma gartee fira jabaa inshaallah ni taana.
Mee tare himummaallee inshaallah itti deebina. Mee dura haadhumtu haa dubbiin ta'e.
Barga naafisiin fixanne.
Saboo haboo tokkuma qofa qabamo. Mee addaan nu baasa.
Ee haboo isaa tanuma mana jirtu ati qaadha.
Haya isin lachuu warra haa xaqamee rabbi sinaa godhuti.
Maal jechuudha gaa akkana jechuun?
Warra nagee bee warra bilisoome jechuudha haa.
Ee rabbi nu haa bilisoomsu nu lachuu ibiddarraa.
Haya gaa dubbiin guddatee harree irratti hin fe'aniiti waan dandeenyu cinaa dhaabbanna gaa. Jabaadhu karaa halaal qofaa walitti dhufuu yaada. Tasanii achi taanaan garuu gaa rabbiin aan hin beekne.
Lakki lakki inni nu bar karaa sirriin taaneen hin barbaadu.
Saa obbaleeyyan kiyya bar nuti kun nama gurguddaadha. Osoo kontirabandii taate wayin isin hin mareedha. Waa'uma shari'aa irratti hundooyteen bifuma shari'aatiin isin hin marichuu barbaada. ee fuudhaa fi heeruma sunnaa ee hawaasa maqaan keenyaa waafaa jaamee baafannee misa waagaa isaan leen jennee gaafa dhiyoo waldaa gaa'ela sunnaa gaa'ela sunnaa rabbi naa godhu haa ayya fayyaadaati isinilleen inshaallah nu quba qabaadha ammaddiin keenya manguddoo hojji silaalee gaariidha silaa'e Jatteeree marabbaa.
Leello duraniin dubbisamoonii dubbista. Jechuun garuu isumaa miti. Eeyyaa mirkaneeffadhe ati mirkaneeffanne.
Garuu hangam takka eega jaalala hojjee galtan.
Tan immaa jaalalan jeeniin imala jeeyin. Ati amma baatii ja'a akkana ni taana.
Hayi atiin mana rooyyaa waan bar baatuma sadii.
Way baasuma baatuma sadiitti kana si goggodeere.
Liinaa barraan isaa miti Ameerikaan fade malee jaalala Ameerikaatiin na qabe adde.
Anilleen jaalaluma saniin na jiraadde.
Dullachuutu gaa eegaa Ameerikaa feene. Ameerikaa jennee waliin lollu. Awwa rabbiin nu danda'a xiyyaara tokkoon nu hageessu qa.
Wallaahi xiyyaaraa miti makiinaan illee hin dhaqeen jibboon.
Imbaasii Ameerikaa seeti adde biyya Ameerikaatiin baanaa bar.
Yaa ati sirraa wayyaa dhaaqoosi. Bara habooti yoo hundatti nan jamee baran. Dheengadda dheengaddaallee viizaa siif hin erga naan jee ture.
Viizaan duboo isaatti godhuu seenni.
Inni maal saadde ana fakkaatte malee.
Mee mee ati hundaafuu na dura dubbisa kaameellina.
Hayyee miseenjaraan itti bilbila dhaabbadhuga. Sagaleen kaayaa fi'u.
Akkas godhii anis asiin sagaleen hin kaafi tanaa ergus tasii ergus hojii dhageeffanna.
Garuu dasni ja'a saleello.
Duboo akka miree akka biraan maal godhuu dandeenya.
Saaxil baasuu qabdan.
Akkas akkas yeessu.
Ittiin haadhi isaanaa dhufu diyaaspoora ifiin jaha akkanaa kunis daasaa awwaaraa batiin ta'e saniifoonni maal balleeyse ilma abbaa isaa beeynu heerumaa jennaan diddaniiti footoo foogee ameerikaatiin shaqodamtanii laahawla duniyaa akkatti fadhinaa haa dubro.
Taateessumo haaya.
Liina dafee ergiif ka.
Akkam jeetiin ergasa?
Hayi viizaa yoomna ergitaa guyyaana ruza keenyaa yoomii baqa gaafa dhuhame.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa? Leencoo jirta? Ameerikaa feetoo? Viizaa yoom naa ergitasa? Nikaawoo yoom hidhanna? Aruuza naaf hin gootu? Baran hedduu yaadeer biyya san.
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Liinaa tiyya qaali. Ati garuu Ameerikaa malee barana yaaddu. Garuu Ameerikaa irra barsilaati nafa dhuqabda.
Amma tanii siin jee naa deebisi gaa Ameerikaadhaa naam hin jeeyni. Dubbii kallattumaan naa deebisi leencoo nan irraanfachiisin.
Guyyaa ruuzaa jette mee siifin hima kaatti ilaalee.
Haaya guyyaan haa ta'u.
Hundaa hojii yaada gaamee amma biiroon jiraati bizii nan godhin dalagaarraan jira ookee galgala haasa'uudhaaf yaalla.
Saati ugguu hundaa'u biziidha saleencoo.
Afrikaan jira nan seen kaaddee Ameerikaan jira bar. Sanuu bilbilli keessan dhaamsallee dafee gadi hin buusu.
Neetwoorkii teenyan sababsatiin. Neetwoorkiin cimtuun taqalbiiti.
Pa haasoo idaatee jirtee haasoo akkanaa kana aboo qaalii irraa fiddeensaa. Maashaallah garuu aboo teessan rabbi umrii haa dheereessu.
Boona mana ati gucufa waa'ee siin haasa'iin hin jenne ambar barattuu pirippiiti nama yaadee haasa'uu beeku.
Ok, sorry sorry yeroo biraa wal agarra.
Liina ammanaa dubbisaayaa. achi seenee dubbisu.
Maali maali ayidiin akkanaa tiyya dhageeffattee ati kophaatti haasofta. Iccitii wanni jaan amman jiru okkee.
Haaya eegeetti yaa. Akkuma ati etteen jaama akka biraatiin jaan.
Naabbee haa akkuma feete jeenka.
Natti naariin ka anaa miti barka si aarse.
A'aa barbaadaa irraanfattee jirta.
Tole yaa oggu takka usaa hin dubbatin. Barreessuuf isa.
Maaliif barreessitaaf sagalumaan ergiif ka.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu leenco. Haaya kam nagiyaa.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa akkamiiti leeloo bargaata akka teeti sun imbaasitti illee nama dararatu. Afaan Ingilish qajeelloo baruu jirtaansa. Kitaaba kominikeeshinii kaaniin dubbisiisin jeessan appilaayi goote ni beestaa akkam. Inshaallah ati baatii sadii akkanatti na bira dhufuun ooltu.
Baatii sadii baatii sadii qofaan as turaan.
Yaa gowwitti anaanis akkanuma naan jechaa ture.
Haa xiyyaa fitee adda adda.
Adda addummaan hin jirtu yoo naamanu baatte itti fufi. garuu aannanarraa eegalee jaalalasaa awwaaleetiin jira.
Osoon deemo.
Ni najjeessa haamarra koo qaba. Leelloo haqanaa himi yoo feete an jaalalasaa osoon ta'in isaa yoo arge ni najjeessa.
Hayi addee kana jeen kaabar leencoon nama gaariidha.
wayii nama gaariidha haa itti offadhu
Saa maaliif callistalee lo'aasu eegaa?
ni fama bar nama biraan jira
Nama akkam? Jarri kun dhiiroo wal bira jiranii?
obboleeyyan diraamaa nuuf dhiheessitanii fi qopheessaan diraamichaa obboleessa keenya Abduljawaad Ibraahim galata guddaa harkadhaa rabbiin isinirraa haa jaalatuu isiniin jenna.
hanga sagantaa itti aantu walitti dachaa nutti nagee rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما